ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ikaze iwanyu mu ntara imvura irembeje impunzi mu nkambi ya nyarugusu muri tanzania turahangayika inzu ziri mu kugwa hasi ikindi nacyo gitangaje ni uko kira porote imwe batanga ihema rimwe ntibaraba ati ufite umuryango ungana gute wewe iryo hema wishyitse naryo nyine ukarironka bararabavirwa indaro zabo zirashaje naho mu burundi bagenzi bacu bo mu kinyamakuru iwacu baracyafunze ni mu kanya rero iwanyu mu ntara mbere y'uko tujya iwacu mu ntara iwanyu mu ntara mugenzi wacu aroyizi bigirimana urabanza atunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi aroyizi tuyahereye mu yavugwa muri leta z'ubumwe za amerika abademokarate bari mu iperereza ku vyaha perezida kekwaho kuri wa gatatu ejo barasavye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu gutanga inyandiko basavye z'ukuntu Ukraine yaremerewe gukora amatohoza yari gufasha Perezida Donald Trump muri politike bavuga ko izo nyandiko zigizwe n'amabanga ya kidiplomasiya yahanahanywe hagati y'ivyo bihugu bibiri hamwe n'abadiplomate n'imbere n'inyuma y'uko Perezida Trump aterefona mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky abashinga amateka bavuga ko mu gihe izo nyandiko zitoboneka byoca bigaragaza ko zirimwo ivyo kwagira perezida hamwe n'abandi bamwegereye abakora ayo matohoza bariko bararondera amakuru y'icatumye perezida trump ahagarika amafaranga yababa imiliyoni ibihumbi amajana ane z'amadolari y'abanyamerika y'imfashanyo agenewe gufasha ukraine mu vya gisirikare indongozi ya korea ruguru kim jong un na perezida wa amerika imigenderanire idasanzwe naho ibiganiro ku birwanisho vya nucleaire bitabandanya mu buryo bushemeye ivyo vyashikirijwe n'ikinyamakuru ca leta ya korea ya ruguru kuri uyu munsi wa kane mu gihugu cabo ico kinyamakuru kiranegura abandi bategetsi ba amerika kuba bagira imigenderanire mibi na korea ya ruguru korea ya ruguru mu ntango z'uku kwezi yarivumbuye mu biganiro vyabereye muri swede ikaba yagiriza intumwa zaserukiye amerika kunanirwa gushikiriza ivyiyumviro bishasha kandi birashe perezida trump na kime barananiwe gushika ku masezerano agamije guhagarika ibikorwa vya nikereyere vya korea ya ruguru abanyororo barenga ijana w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu baratorotse mu gihugu ca siriya igihe abasirikare ba turukiya binjira muri ico gihugu james joffrey intumwa y'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu ba amerika mu gihugu ca siriya yabibwiye komite y'inama nshingamateka ijejwe ivy'imigenderanire n'ayandi makungu igihugu ca turukiya cyatanguye ibitero bya gisirikare muri siriya inyuma y'aho perezida donald trump yemereye gukura abasirikare ba amerika mu buraruko bwa siriya jeffrey yashikirije kandi ko turukiya canke abarwanyi ifata mu mugongo bakoze ivyaha vyo mu ntambara kandi bazobibazwa imbere y'amategeko umuryango umwe bwa buraya bariko barabonana kugira barabe ko bofata ingingo yo kongera ubwongereza ikindi kiringo co kuva muri uyo muryango ivyo ni nyuma y'aho abashinga amateka w'ubwongereza bankiye kwemeza umugambi w'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson wo gukura ico gihugu muri uwo muryango mu mpera z'uku kwezi kw'icumi ingingo y'ubumwe bwa buraya yitezwe mu mpera z'iyindwi umukuru w'inama y'umuryango wa buraya donald tusk yasavye ibihugu biwuhurikiyemo kwemeza ikindi kiringo c'amezi atatu kizoshika mu kwezi kwa mbere mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo abahinga bakavuga ko ibi bishobora no kuzotwara imyaka yindi itari mike perezida wa boliviya Evo Morales yarongeye gushikiriza ko ari we yatsinze amatora yo ku munsi w'Imana ni mu gihe ibihumbi by'abanyagihugu bari bihereje amabarabara mu murwa mukuru ajwi Morales yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ko hari kudeta iriko irategurwa nabo yise ibaba ry'iburyo rifashwa n'amakungu ariko ntiyavuze aho izo mfashanyo zituruka
kuri ayo makuru yo hirya no hino utunyuriyemo nshuti zacu mbibutse ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu turi no kuri rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
havugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
mu masaha ari imbere iguma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hateganijwe inama y'abayobozi b'ingabo z'ibihugu byo mu karere kongo uganda rwanda n'u Burundi bararebera hamwe uko bahashya inyeshyamba zagize indiri uburasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo abanyamakuru bacu b'ijwi ry'amerika rero mu karere barimo barakurikirana uko byifashe nihagira icyo bamenya baraza kubitugezaho mu makuru ari imbere ariko rero iyi nama ntabwo iratangira mu burundi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo baracyafunze mugenzi wacu eroge wirika neza mu biro by'ijwi rya amerika inayirobi muri kenya aracyakurikirana inkuru yabo eroge wiriwe neza
amahoro neza kamirindi niko polisi y'u Burundi ifite aba bagenzi bacu ntacyo iratangaza ku mugaragaro
ego me kamirindi igipolisi cy'u Burundi gisanzwe cyo cyahagaritse abagenzi bacu nk'uko bivuze bane n'umushoferi yaratwaye imodokari barimo uyu munsi cyagize icyo kivuga ko gato cyane cyegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moise Nkurunziza ivuze ko uyu munsi mu gihe yari asanzwe ariko yerekana abantu mu iperereza ry'u Burundi bakora bimwe twavuga mu gifaransa bita nka escroquerie bakora impapuro zitemewe n'amategeko za magendu yabishishijemo gato abanyamakuru babibajije yavuze yuko mu bisanzwe amatohoza kibandanya igipolisi kiheza kikaraba yuko ari ngombwa ko kiba kirabagumije kubera aya matohoza cyangwa naho kibashikiriza umushikirizamanza nk'uko bisanzwe bigirwa mu burundi iyo ibyaha babonye ko abajya twita abaopejine ni ukuvuga inyamiramabi iyo babonye ko umuntu hari icyaha kimwagira baraheza bakamuhereza umushikirizamanza gutyo agakorerwa dosiye y'ukujya kumvirizwa n'ubutungane ariko rero kamwe icyo twavuga ni uko icyo benshi biyumvira kuko uyu munsi abagenzi bacu ntibumvirijwe uyu munsi ntibasubire kumvirizwa bumvirijwe ejo gusa nk'uko amakuru dukura y'ububanza yabitubwiye ariko icyo twavuga ubu ni uko igishoboka ni uko abagenzi bacu ayo matohoza bari kabandaniza cyane cyane ku matelefone yabo kuko telefone zabo bagifatwa barazatswe ariko ejo rero amajya ku mugoroba utwara iperereza mu ntara y'abubanza yahavuye abasaba yuko bazimuha bakamuha bakamwereka n'uburyo bazuguramo bita kode mu gifaransa maze akazimanukana ku cyicaro gikuru cy'iperereza i bujumbura abenshi rero bibaza yuko ayo matohoza kibandanya ahanini abandanyiriza mu kuraba mu matelefone yabo ngira ngo abo bavugana n'ibindi kuko ibindi byose ejo biriwe barumvizwa kandi bahagarariwe n'umushingwamanza none se ubwo igihe amategeko ateganya bagomba kuguma mu gipolisi mbere y'uko bashyikirizwa porokirere ntabwo kirarenga
oya kirarenga kuko mu burundi amategeko avuga ko umuntu ashobora kuguma mu gace k'igipolisi iminsi indwi yiyongeye kabiri ikaza iminsi cumi n'ine bivanye n'icyo igipolisi kivuga ko kitararonka mu matohoza kiba kiriko kirakora none se ubu ngubu hari icyo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu niharanira uburenganzira bw'abanyamakuru n'itangazamakuru haba mu karere haba mu rwego mpuzamakungu mpuzamahanga hari icyo iyo miryango yari yabavugaho
ego thomas urabye mu miryango yaba mu rwego muri afurika mu karere ka n'iy'abarundi nka ubeji inyombo ndetse journaliste bose bariyamirije ifatwa ry'abamenyeshamakuru bavuga bati ahubwo bari bagiye gukora ibikorwa bajejwe cyo guha amakuru abanyagihugu baba b'abarundi hamwe na mpuzamakungu ati bari bagiye kurondera ukuri no gutohoza nta kintu na kimwe cyotuma bafatwa hanyuma ibi mbere n'umuryango mpuzamahanga uruhande ubwigenge bwa kiremwamuntu human rights watch ejo mu ijoro wabigarutse ko mu itangazo wasohoye wavuze ko abamenyeshamakuru bari bakwiye kurekurwa vuba bwango kuko atacaha na kimwe bakoze ahubwo bakoze umwuga wabo human rights watch ikagaruka ku biri byinshi ivuga ko mu burundi ubwigenge bw'itangazamakuru muri iyi myaka iheze bugenda burasubira inyuma ikagaruka ku ihagarikwa ry'ijwi rya amerika na bbc no kubuza abantu bose bakorera ku butaka bw'u Burundi gukorana n'ibyo binyamakuru hanyuma rero uyu munsi naho uwundi muryango uzwi cyane ku isi reporter sans frontiere usanzwe ari umuryango w'abamenyeshamakuru batagira imbibe nawe nyine basohoye itangazo wiyamiriza ifatwa ry'abamenyeshamakuru amakuru n'ifungwa ryabo arno proje asanzwe atwara igisata cya rsf muri afurika akaba nawe yavuze ko ibi ari ibintu bitegerezwa guhagarara atawo byihanganira kuko abamenyeshamakuru atawo bafata nk'abantu bakoze amakosa ahubwo bakoze umwuga wabo bari barekuriwe rero imiryango yose isaba yuko aba banyamakuru borekurwa atakirinze gusabwa
aba banyamakuru bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bari bagiye muri bubanza kubera intambara cyangwa se imirwano yari havuzwe cyangwa se ku ruhagarara rwari havuzwe ho hari igishyashya waba ubifiteho
aho nta kintu gishasha kihari gusa ejo hiriwe biboneka ko umutekano ni ubw'ingingo zo gukomeza umutekano zari zakomejwe imiduga yaca ku ibarabara ry'i bujumbura ija mu cibitoki iciye mu bubanza yita rn cinq yarasakwa abantu bagasakwa hanyuma ejo hatowe n'ikiziga aho nyene ibubanza munyuma harafatwa muri musigati muri musigati harafatwa kandi utwara umugambwe senere utavugamwe n'ubutegetsi bikavugwa ko yoba yagirijwe ibintu bibiri ko yafashe amafoto y'abantu ariko barahunga kugira ngo acivute abantu ujya munsi havuga amasasu kandi ko yoba ari mu bakoranye nabajya abantu bitwaje ibirwanisho baje bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ayandi makuru avugwa nuko uyu munsi abanyene musigati hafi y'ikibira hatowe ikindi kiziga bikavugwa ko ngo coba ari ikiziga c'umupolisi mugabo ntaremezwa ibintu rero nuko vyifashe ubundi ejo buramatari wabanza yaragiye umusigati kugirisha inama y'umutekano abwiye abanyagihugu bari bacitse ivutu yuko ibintu vyasubiye mu buryo nuko ibintu rero vyifashe ubu uye
eroje wirika neza mbere yuko dusoza ongera utwibutse amazina y'aba bagenzi bacu n'umushoferi wabo
egome toma abagenzi bacu bo mu kinyamakuru iwacu ni christine kamikazi akaba ari umupfasoni hakaba hari agnes ndirubusa ni umupfasoni hanyuma terence mpozenzi akaba ari igitsina gabo hamwe na egide harerimana igitsina gabo aba rero nibo bamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru iwacu umudereva w'imodokari nayo bariko baragenderamwo akaba yitwa adolphe masabarakiza nawe nyene akaba ari igitsina gabo eroje wirika neza ndagushimiye
urakoze nawe kamirindi iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu majyaruguru y'uburengerazuba muri tanzania ituma bamwe mu mpunzi mu nkambi ya nyarugusu barara bahagaze kubera kuvirwa indaro zabo zirashaje umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu gihugu cya tanzania james jovini yatembereye mu nkambi ya nyarugusu ikibazo cy'amazu adashemeye mu nkambi ya nyarugusu hanini kiri mu mazone y'icyenda cumi na rimwe cumi na kabiri na cumi na gatatu biraboneka neza yuko amashyirahamwe yagenewe igikorwa cyo gusanura amazu adakorera cyane muri ayo mazone kubera ari inyuma y'ayandi kandi abarongozi bakuru iyo baje gutembera badakunze kuyacamwo kubw'iyo mpamvu bakunze gusanurira abatuye ku ibarabara gusa zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ry'Amerika zivuga yuko hari bamwe bamwe mu bageze mu zabukuru basanurirwa ariko ikibazo kiracyari kinini muri iyo nkambi ya nyarugusu tuzi no kwica n'ibibazo cumi n'ibibazo izi zone z'inyuma igice cya zone y'icyenda igice cya zone y'icumi na rimwe zone y'icumi na kabiri yose na zone y'icumi na gatatu ziko dusanirwa nk'izindi mpunzi zo muri kambi y'inyaruguzo ndetse aho binateye n'isoni twebwe hari inzu nkeya zisanuwe z'abatishoboye imwe imwe ntituzi yuko batangana mpaka uko iyi kambi yose isanuye turatangara n'abari bazironse ijya mbere zarabaye nabi zakuswe n'izuba zakuswe n'imvura mpaka ziranonekara none ubu ubu turiko turahangayika inzu ziri mu kugwa hasi ikindi nacyo gi- gitangaje ni uko kira plote imwe batanga ihema rimwe ntibaraba ati ufite umuryango ungana gute wewe niryo hema wishyitse naryo nyene ukarironka mpamvu ibibazo ni byinshi kandi imvura uko yatasuye itasuye nabi umunsi ku munsi iragwa ku zuba mu ijoro basigaye inzu kuzibonye niko zimetse hari imvura iyo iguye itahira mu nzu duca tuca ngaho nyine tukitura tukayitega nta kundi ibibazo dufise kabisa ni byinshi umaze kubona imvura iguye guherera ko ntiwubura ibibazo kabisa ahubwo nibwira ibibazo dufise aratwandika mugabo twarayiteze ko tworonka amahema nk'abandi none ubu turacarindiriye Ikibazo c'amawese naco ni kimwe mu bihangayishije impunzi ni mu gihe bagikoresha amawese rusangi kuko usanga imiryango igera itanu ikoresha iwese rimwe kubw'iyo mpamvu impunzi ziridoga yuko zizohava zigwara ingwara zifatiye ku isuku rike cyane cyane muri iki gihe c'imvura urabibona kweri itwarete ntizubonye uko uzibonye niko zimeze ahubwo nibara ucume ngo twe ntituri nk'abandi iki gice cy'izore y'icenda iki gice kitasanuriwe inzu z'amabati n'amawese baciye batwibagira barabonye nyene ko ataho dufise tuba ntibacabona nuko no kwihagarika ko bidakwiye amawese kabisa aratugora nk'ubu atari bake dukoresha am- amawese rusangi tu imihana itatine usanga dusangiye iwese imwe na ya magwara y'isuku rike wowe urashobora guhagararira isuku mugaca usanga ujya mu banki wawe nawo ntiyabyifashemo neza uca usanga ari hatari kabisa icyo kibazo kiratugora ni ingorane ni hatari turashobora gukoresha amatwarete rusange y'amawese rusange usanga muri ingo zibiri zitatu zine mpaka gushika kuri zitanu na zitandatu usanga usanga itwarete imwe usanga n'isuku rigoye gukurikirana kandi mwaze ko isuku ari kirumara ahubwo dutunzwe n'imasi ingene tutara tutaricwa n'iziya ngwara z'isuku Twi- twanze amatwarete twagiye gusa kugira duha amasirabu ibikoresho byo gushyirako batubwiye ngo byaraheze ngo mpaka ku mwaka uza ngo siyindi budget turagowe turagowe cyane ahubwo nibara n'ivyo binogo twimvye bizohava bitu- bitumarira abana kandi bi- n- noneho hajemwo imibu n'ibindi bintu izo mpunzi zisaba amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi kubagarukirako kugira babeho nk'uko abandi babayeho ubuzima bwo mu buhungiro icyo dusaba ni uko bodu- bodusanuriye na twebwe bakadushira kw'ibati nk'abandi nta buryo dufise bwo kuvuga ngo twoshobora kwimba amatwarete dufise ibisaka ibisaka dushobora dukoresha muri ako kanya urumva rero turasabye amashyirahamwe nka UN yone ishoboye kudukurikirana twebwe impunzi jewe ndi impunzi zo ngaho mu zone ya gatatu icyo twasaba yuweni twasaba yuko aya matwarete yaruzuye twasaba yuko boyaduhindurira bakatwu- bakatwubakira ayandi kubera bitera indwara isazi ziguma ziza gukora ku ku mawese yuzu ugahita usanga biriye ku bikoresho tuba twam- twagize dukoresha mu isi yose nicyo gituma rero mwotugira kukigora mukaduhindura amatwarete zarabomagurisha n'am- kubera imvura yagiye iragwa iciye inyuma zica zirabomagurika zica zuzura bigora bi- bica ziruzura cyane Bamwe mu bugarijwe n'ikibazo cyo kudasanurirwa amazu n'ikibazo c'amawese bama bituye mu biro by'amashyirahamwe ajejwe igikorwa cyo gusanurira impunzi ariko inyishu baronswa ni ugushira ku rutonde gusa bamara kugenda bikaba biheze naho hari bamwe bamwe basanuriwe amazu ariko hari abamaze imyaka itatu batuye mu tuzu dushaje cyane kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika james urakoze iki kibazo cyo kuvirwa twakivuzeho no mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri, muri province ya kivu y'epfo mu rwanda abaturage barinubira ibihano bahabwa n'abayobozi babegereye aba baba baziza ko hari inshingano batubahiriza nk'uko bo babyivugira nyine aba bayobozi asumita kaboyi aratubwira uko iki kibazo giteye hashize iminsi humvikana abaturage bavuga ko bahabwa ibihano bitemewe bibatesha agaciro iyo abayobozi babo basanze hari inshingano batujuje mu gihe gishize humvikanye abaturage bavuga ko iyo basanganywe umwanda bahurizwa hamwe bagategekwa koga humvikanye kandi abagabo bategekwa kwambara amakanzu kugira ngo bamese ibyo baba bambaye bifite umwanda ndetse n'abandi babuzwa uburenganzira bwabo ngo ni uko batatanze ubwisungane mu kwivuza aba baturage baganira n'ijwi rya amerika bari babujijwe kujya mu kabari kuko bataratanga mituweli ni ukubangamira abantu noneho n'iyo wabona n'ibyo bitatu bya mituweli iyo ugize umugisha urabitanga ako ntabwo byakubuza no kunywa icyo- icyo inyota yakwishe utariye se wakora ukabona mituweli ukavuga ngo banza unyereke mituweli mbona kuguha icyuma bibaho ntabwo wasaba akantu ko kunywa ngo ni uko udasa neza hari hari igitifu ntabwo yakwemera ubu ko watubonye tunasa gutya turimo kugenda ahubwo reka tujye mu gishanga yadufata baba abaturage babuzwa kwinjira mu kabari baba ndetse n'abacuruzi babuzwa kubakira bose bemeza ko ibi bikorwa bibangamiye uburenganzira bwabo kugira ngo umuntu yinjire mu buyo baze ngo ufite mituweli ibyo ntabwo nzi ko tuzabishobora sinzi gusa umuntu yakwinjira mu nzu ukamubwira ngo zana mituweli Wo- wohereje umuntu ngo sohoka agenda ntabwo waba ushaka kubaho twebwe dukora ibingibi tugira ngo tubone ikidutunga ibyo nyine tubibona gutya tukabyakira ko nta kundi kuntu wabigenza ntiwabwira umuntu ngo jyana icyo ngicyo uzanye ijyana ajyana usibye ibihano bitemewe bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bashyiriraho abaturage hari n'abafata ibindi byemezo bikomeye byo kudaha abaturage serivisi mu gihe yaba atujuje ibyo ubuyobozi bumwifuzaho kenshi usanga abaturage babyemera uko babibwirwa ntibagire izindi nzego bitabaza emesi umuyobozi w'umudugudu aravuga ati ntuzangiza niba ikibazo nta mituweli watanze rwose urumva wajya ku murenge umudugudu yanze tugira ikibazo ari uko twatanze mituweli nibwo bacyumva kuyabona urumva byoroshye kandi baba bashaka ngo utangire umuryango wose nibwo ikibazo cyawe kizakemuka mufite ibibazo utaratanze mituweli ntiwirirwa unagerayo ntabwo wajyayo ikibazo cyihutirwa se ubwo nyine uburapo ugaceceka none se waba ujya kuvuga iki minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko kwibwiriza ku bayobozi atari bibi ariko hari ibyo bakora bibangamiye abaturage shehe bahame hasa ni umuyobozi mukuru muri iyi minisiteri ushinzwe amajyambere rusange yabibwira dijwi rya amerika hari inisiyative umuntu ashobora gukora ikaba nziza ikanatanga umusaruro ariko inisiyative ihutaza imerera nabi umuturage ntabwo iba ari inisiyative nziza bityo rero iyo ukoze ikintu kinyuranyije n'amategeko nk'icyo ngicyo ntabwo uba wubaka ahubwo uba usenya kuko byagiye bigaragara mu turere tumwe na tumwe aho wasangaga umuntu udafite isuku bakamufata bakamushyira ahantu hari amazi bati bamwuhagire abandi hari abambitswe amakanzu muri icyo gihe Eh, babikoraga wenda kugira ngo abantu bahagurukire gukora ibyiza nk'uko babyifuza cyangwa bagire isuku cyangwa batange izo mituweli ariko eh, mu bundi buryo wenda ku giti cyanjye nkanjye ntabwo biba ari byiza kuko biba ari nko kwandagaza uriya mu- munyarwanda iyi mikorere yakunze kunengwa n'abatari bake ariko umunsi ku munsi ikomeza kumvikana aho iba yakozwe imiryango itari iya leta ivuga ko idakora ibihagije kugira ngo ivugire abaturage uko bikwiye abahuye n'aha akarengane barenganurwe bwana polineri mupiganyi ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane hano mu rwanda sosiyete sivile na n'itangazamakuru eh, n'abandi ba- bantu abantu bakora ubuvugizi mu by'ukuri amategeko mu by'ukuri arahari amategeko arahari eh, yewe n'inzego zifasha kugira ngo ayo mategeko ashyirwe mu bikorwa zirahari ariko iyo eh, hari itegeko runaka ribangamiye ribangamiye abantu itangazamakuru na sosiyete sivile tukabibona ntabwo dukora ku buryo burambye ubuvugizi kugira ngo koko icyo kintu gihinduke ntabwo turagira za mbaraga zo gukora ubuvugizi burambye ubuvugizi bufata igihe kugeza ubu nta mubare w'abayobozi bafatiwe muri ibi bikorwa urashyirwa ahagaragara ndetse n'ibihano bahawe ariko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko yihanangiriza mu magambo abayobozi baba bakirangwaho imikorere itanoze abayobozi ba- bagiye babikora kubera ko u- u- urebye nta mutima mubi wari urimo ahubwo icyabaye ni ukubabwira murekeraho ikintu kiba gihari twebwe tugira n'imbuga nyinshi duhuriraho yewe na, na, na nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ahura cyane n'abayobozi ibyo ngibyo rero ntabwo bisaba n'inyandiko umuyobozi ni umuntu wize afite ubwenge arakuze ntabwo byaba bi- ari ngombwa ko twandika cyangwa tumubwire tuyi reka reka reka iki kirazira umuntu aganira nawe nawe akabishyira mu bikorwa reka mboneraho umwanya wo kubwira abayobozi ko eh, uwo muco eh, iyo gahunda bafata yo kuhutaza yo gushyiraho amategeko atariho ku baturage ubirimo cyangwa se ufite iyo gahunda yo kubikora abireke abaturage bagirwa inama zo kudahishira umuyobozi ubarenganije bakabusabwa kujya babivuga kugira ngo akurikiranwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali intambara zo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zikora amabi no ku bagabo bagafatwa ku ngufu nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda inyashius bahizi yabitubwira ukurikije ikigo cya kaminuza ya makerere hano muri uganda gikora ubushakashatsi ku buzima n'imibereho y'impunzi ndetse no kuzigira inama mu by'amategeko refugee law project mu mpunzi zituruka mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo zakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo umubare munini w'abagabo n'abasore ariko kenshi havugwa umubare w'abagore wonyine kuko ari wo munini icyo kigo akaba kivuga ko hakwiye no kongerwa ingufu mu bushakashatsi bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagabo ndetse bakanafashwa icyo kigo akaba kinavuga ko hakwiye gukorwa ubushakashatsi busesuye kumenya umubare nyawo w'abagabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bihe by'intambara mu nkambi ya nakivari icumbikiye umubare munini w'impunzi zikomoka muri kongo naganiriye n'umwe mu mpunzi z'abakongomani w'umugabo wafashwe ku ngufu n'abarwanyi ubu akaba ari mu ishyirahamwe ryitwa tutapona ishyirahamwe ry'abagabo bahuye n'ikibazo cyo gufatwa ku ngufu mu ntambara And within Naki Valley, we have so many victims of rape, women and men.
ati aha muri nakivare hari abantu benshi bahuye n'icyo kibazo cyo gufatwa ku ngufu baba abagabo cyangwa abagore buri umwe afite ibibazo bye byihariye ku ruhande rw'abagabo ho ni bake cyane banatinyuka kuvuga ibyababayeho nkanjye ibyo ari byo byose ariko turababaye cyane ushobora kumbona tuganira ntumenye ko mfite ikibazo ariko iyo bwije nkaja kuryama sinshobora gusinzira na gato kuko mba nibuka ibyambayeho byose kimwe na bagenzi banje ibaze nawe uri ahangaha mu nkambi nta kazi ugira wafashwe ku ngufu wataye ibyawe n'akazi ubu ntugire icyo urya ntushobora kugira amahoro They don't have money. One thinking about that, it is a problem.
nk'uko iyi mpunzi itarashatse ko amazina yayo amenyekana kubera impamvu z'umutekano ibivuga n'umuryango wita ku mpunzi hr uvuga ko kenshi abagabo bahuye n'icyo kibazo batinya kujya ahabona kubera uburyo barebwa n'abandi bityo hakaba hari benshi bavira imbere mu mitima uyu mugabo wize iby'amategeko muri Kongo yatubwiye ko yakoranaga n'ishyirahamwe muri icyo gihugu ryakoraga ubushakashatsi ku basirikare bagiye bafata abagore ku ngufu ndetse rikanafasha ubutabera kubakurikirana bityo nawe ngo aza gushimutwa afatwa ku ngufu nko kumuhana kubera ko yakoranaga n'ubutabera When we identified many of them and we reported them to court, they have been imprisoned. After that, they are on relatives.
ati mu maperereza twakoraga twamenye benshi bakoreraga abagore ayo mabi bamwe bagejejwe imbere y'ubutabera nyuma yaho rero bagenzi babo n'abo mu miryango yabo batangiye kujya bampiga rimwe baje iwanjye bafata umugore wanjye ku ngufu barangije banaramwica nuko nanjye baranshimuta banjyana mu ishyamba bankoresha ibikorwa by'imibonano n'abo dusangiye igitsina ku ngufu bageze n'aho guhambira ibuye ku gitsina cyanjye bambwira ko ngomba kwicuza impamvu nafashije ubutabera gufunga bene wabo hamwe na bagenzi babo They said, okay, we are going to, to do for you what you used to report.
ati kubera ko hari abagabo bafashwe ku ngufu impunzi bagenzi babo ndetse n'abavandimwe babo barabavangura bakabita abatinganyi ngo bikanabongera agahinda ugeretseho n'ubuzima bubi bw'inkambi batuyemo But uh, the whole, commu- the whole communities, because ati tuje duhohoterwa mu bitekerezo n'impunzi bagenzi bacu kubera ibyo twakiyemo dufite ishyirahamwe ry'abagabo b'impunzi bafashwe ku ngufu nk'iyo tugiye mu nama usanga izindi mpunzi zidutunga agatoki zivuga ziti abatinganyi ngabo bakoze inama ibi biratubabaza cyane kubona tuvangurwa kubera ikintu tutihitiyemo rimwe na rimwe bintera gutekereza kuba nava mu buhungiro ngasubira iwacu ariko naho nkumva bidakunda say, uh, sometimes I can take the decision to, to say that I can even return home in my home country to die there.
umubare w'abagabo bagize ikibazo cyo gufatwa ku ngufu mu bihe by'intambara bari muri iki gihugu nturagaragara neza ariko amashyirahamwe atandukanye avuga ko babarirwa mu majana inkambi ya nakivare na niyo icumbikiye abagore basaga magana atatu bafashwe ku ngufu mbere y'uko bahungira muri uganda ukurikije hasheri ariko benshi muri bo akaba bavuga ko bagize ibibazo by'ubuzima bikomeye na n'ubu batarabonera umuti ariko hasheri nayo ngo akaba igerageza kubafashisha ibyo ishoboye cyane cyane nko kubavuza nubwo ubuvuzi budahagije ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
ni kuri iyi nkuru dushorejeho ikiganiro iwanyu mu ntara nshuti zacu iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu masaha ari imbere rero abasirikare bakuru ba kongo uganda rwanda n'uburundi baraterana igoma ndabashimiye cyane rero mugubwe neza na radiyo yanyu murakarama